iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti turi kumwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese mu biganiro byacu
Uh, So many people are counting on the outcome of this election, what it means for our country, and I'll do the very best I can if I'm fortunate enough to, to win today.
I'm very excited. It's been a great opportunity. There's tremendous enthusiasm from everybody. You see it all over the country, all over the world. It's been a great feeling.
abo ni abakandida perezida muri amerika hillary clinton na donald trump bavuga ko bishimiye amatora kandi ko buri wese yishimiye yizeye gutsinda uyu munsi rero ni porogaramu idasanzwe kuri aya matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika mugume ku maradiyo yanyu uyu munsi tariki umunani ukwezi kwa cumi na kumwe ni umunsi w'itora rya perezida haratorwa perezida wa mirongo ine na gatanu wa leta zunze ubumwe za amerika abanyamerika bazindukiye gutora perezida mushya nyuma y'ibikorwa byo kwiyamamaza byabaye birebire kandi byashariraga kubera abakandida bageragaho bagaterana amagambo kandida w'umudemokarate hillary clinton n'umurepublikani donald trump baraye bakomeje gushakisha amajwi ku munota wa nyuma umunsi w'ejo wabaye muremure aho bageragezaga gushaka abazabatora kugeza kurenza ama saa sita z'ijoro bari bakiri mu bikorwa byo kwiyamamaza uyu munsi rero abakandida baramukiye ku biro by'amatora mu bice bitandukanye by'igihugu abakandida nabo ntibatanzwe muri leta zirimo virginia new york ibiro by'itora byafunguye eh, kare mu gitondo eh, saa kumi n'ebyiri imirongo rero y'abantu yari miremire cyane clinton wabaye sokereteri wa leta wa amerika arashaka kuba perezida wa mbere w'umugore muri amerika hillary clinton na kandida visi perezida we tim ken barangije gutora hillary clinton yatoreye aho atuye capakwa muri leta ya new york naho tim ken yatoreye muri leta ya virginia clinton yaherekejwe n'umugabo we bill clinton wabaye perezida wa amerika nawe niho yaragiye gutora umuherwe donald trump wiyamamarije bwa mbere kuba perezida wa amerika yatoye igihe gito nyuma yaho nawe mu mujyi wa new york yabwiye abari baje gutora ati ibintu byose biri mu nzira iboneye trump nawe yajyanye na madamu we melania gutora visi perezida wa kandida trump mike pence we yatoreye muri leta ya indiana ni leta ye uzatsinda amatora rero azaba perezida wa mirongo ine na gatanu wa leta zunze ubumwe za amerika nk'uko nari mbivuze mu kanya asimbure barack obama ushyigikiye clinton Ah, akazegukana rero uzegukana insinzi azasimbura obama ku butegetsi ubwo azaba arangije manda ze ebyiri ku itariki ya makumyabiri ukwezi kwa mbere uyu mwaka utaha bibiri na cumi na karindwi clinton yise aya matora ikigeragezo cy'ibihe tugezemo mu gihe trump yatangaje ati uyu ni umunsi wacu w'ubwigenge bombi bavuze aya magambo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku munsi w'itora amajwi rero yo muri leta mirongo itanu zigize leta zunze ubumwe za amerika hamwe na district of columbia izwi ku izina rya dc ntaza kumenyekana mbere y'uko ibiro by'itora byose bifunga aha ni mu masaa cyenda z'ijoro ku isaha y'inaha i washington dc ni ukuvuga saa cyenda z'ijoro ku isaha y'i bujumbura n'i kigali ubwo rero abafite amatsiko ni ukuza gutegereza buriya bitarenze saa kumi amajwi araba amaze kumenyekana radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeje kubagezaho amatora muri leta zunze ubumwe za amerika uburusiya bwo bukomeje kuvuga ko ntaho buhuriye n'amatora yo muri amerika mu masaha ya nyuma yo gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza ikremlin umuvugizi wa perezida w'uburusiya Vla- ah, Dmitry Peskov yatanze ubutumwa bwe bwa nyuma ku banyamerika bemerewe gutora ko uburusiya nta gitekerezo bufite bwo kwivanga mu matora y'amerika yagize ati amerika ifite ibibazo bihagije tutarimo ubushakashatsi bwagaragaje ko kimwe cya gatatu cy'abarusiya bumva ubuyobozi bwa trump bwavugurura byinshi mu mibanire y'ibihugu byombi naho abenshi bagatekereza ko umubano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya wazambye bikomeye ko wazarushaho kuzahara ku buyobozi bwa Clinton ubwo bushakashatsi rero bwanagaragaje ko ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko hafi cya kabiri cy'abarusiya gitekereza ko hashobora kubaho intambara hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya uyu munsi nk'uko nabivugaga itariki ya munani y'ukwezi kwa cumi na kumwe ni umwa- mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abanyamerika bazindukiye gutora bitorera uzababera perezida mu myaka ine iri imbere abakandida rero bari ku isonga ni umudemokarate hillary clinton na donald trump w'umurepublikani muri aya matora hari leta nkeya zihatanirwa kurusha izindi muri zo harimo florida pennsylvania carolina ya ruguru michigan na new hampshire guhatanira rero ayo majwi y'intumwa zitora buri mukandida akora imibare kugira ngo arebe ko yabona amajwi ahagije muri leta zidafite ishyaka runaka zibogamiyeho inyinshi muri izo leta ziri mu burasirazuba bwa amerika ku buryo amajwi yazo namara kubarurwa umukandida watsinze ashobora guhita amenyekana ubwo ni ukuvuga nko mu ma saa tatu z'ijoro ku isaha ya hano i washington dc ni ukuvuga rero ahagana mu ma saa kumi z'ijoro ku isaha yo mu rwanda no mu burundi inshuti zacu rero dukomeje kubagezaho aya makuru yerekeye amatora muri leta zunze ubumwe za amerika tubabwira turaza kubabwira uko birimo kugenda muri leta mirongo itanu zigize leta zunze ubumwe za amerika no mu murwa mukuru washington dc tubicishije ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu turaza kandi gukomeza kubagezaho na videwo hamwe n'amafoto ndetse kuri site yacu ariyo wawawa radiyo yacu akadomo komu kuri iyo site yacu rero muraza no kuhasanga ikarita ibereka uko amatora yagiye agenda muri amerika ni uko yagiye agenda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu tumenyereye kubagezaho amakuru y'ama- yerekeye amatora ya leta zunze ubumwe za amerika twababwiye ibikorwa byo kwiyamamaza ubu noneho abantu batoye hirya no hino mu gihugu Mu- bagenzi bacu rero bagiye kureba hamwe na hamwe aho abantu batoreye hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Oriane Tangishaka nagira ngo tuganire gatoya nawe yatubwire aho yagiye uko byari byifashe Oriane wagiye wazindukiye ku biro by'itora uyu munsi mu gitondo Yego.
wasanze byari byifashe gute yego nk'uko bivuze jeni mukankusi twakubitiye mu gitondo cya kare cyane nka saa mbiri zo mu gitondo hano i washington twakubitiye ku biro by'amatora biri ahitwa Wa- fourth washington ni ukuvuga ni mu bumanuko bwa bw'igisagara cya washington dc ku minota cumi n'itanu mirongo ibiri aho abatari bake bari bitabiriye amatora Ah, batangiye kuhaza saa mbiri nyine ibyo biro byuguruye turinjira turatora birihuta cyane ntitwarindiriye iminota yari nka cumi n'itanu mbere y'uku kugira ngo dutore ariko byagiye byihuta nabona bigenda neza abantu batangiye kwitabira muri ayo masaha nashitseho Eh, nashoboye no kuronka n'akaryo ko kuvugana n'umwe muri- mu bari baheje gutora Eh, ni avuga iki?
umunyamerika Eh, muri make yavuze ati ikizova muri aya matora icyo ari cyo cyose ndizera ko hazovamo ikintu cyiza ntiyashatse kuvuga uwo yatoye ariko yavuze ati uwuzotogwa wose nda- ndizeye yuko hazovamo ikintu cyiza mu- mu bakandida bazoba umukandida azoba yatowe muri make eh, ndakeka ko bibandanya ku- kugenda gutyo muri aka kanya aho hantu Eh, turaza gukomeza ubwo dukurikirane mu kanya uraza no kongera ujye n'ahandi ariko yego eh, turaja mu urateganya bice kujya he?
bitandukanye nk'uko bivuze turaja mu bice bitandukanye nk'uko babibwiye abanywanyi bacu mubandanye mu- muraba facebook turabashikiriza ah, amasanamu ya video tugende mu bice bitandukanye byo hano i washington dc ah, tubaze abantu ukuntu batoye n'ukuntu babona amatara ariko aragenda tubibashikirize uko tubironka Eh, hari n'umukenyezi ariko mwaganiriye mu kanya mm, aho yaravuye gutora ego cyane naganiriye n'umurundikazi yitwa aline niyo nkuru wewe aba ku minota nka mirongo ibiri uvuye hano i washington dc mu gisagara hagati aho muri ako karere ka rockville nawe nyine twaganiriye ahejeje gutora uwo mwanya nyine mu kanya gaheze arambwira uko ya- byagenze kuri icyo kibanza cy'amatora
Ewe nitwa Aline Niyonkuru nkaba mba muri Rockville ni hafi y'umugwa mukuru wa Shi- muri Washington Ah, nkaba natoreye ahantu hegereye hafi yo muhira niho nkihetse mwashyitse sangapi kuri icyo kibanza cy'amatora abantu mwabonye bitabiriye amatora bate uno munsi jewe nashyitse nko mu ma saa tatu saa tatu zo mu gitondo Ah, hari abantu benshi cyane umurongo wari muremure Ah, twarindiriye nk'isaha n'igice kugira dushikirwe Mm, ni kuvuga Eh.
abantu babyitabiriye cyane rwose none mwebwe mwatoye nde ni ikihe kintu cyatumye mutora uwo mukandida mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri amerika jewe nk'uko benshi mubize ngaha muri amerika dufise abantu babiri ba- gusa dushobora gutora canke bane Ah, nta faturire mu demokrate canke umu- umu republike rero nkaba natoye hillary clinton igituma nawe namutoye jewe ni kubera nibaza yuko ubwa mbere na mbere adu- aserukira abagore benshi nko kuri jewe na cane cane kubera nibaza yuko ah, afise ukuntu uku- imigenzo yiwe ubwe kumukompara na na donald trump ni umuntu udash- ada- ada- adashobora kuvugisha umuntu neza Ica- ica- icyo aserukira muri kino gihugu ntitwibaza ko ari ikintu coba ciza ku bana bacu n'akazoza k'igihugu cacu mubona nk'uko muvuze mwatoye hillary clinton mubona ari ikihe kintu ah, azofasha cyangwa ni uruhe ruhara mubona azogira kuri politike y'akarere k'ibiyaga binini kuri mwebwe Hillary ni umuntu yakoze ibikorwa byinshi cyane mu- mu gufasha abagore abana abigeme bakiri bato nabo babona bati no muri kazoza nkamwe twoshaka kubona ico twomarira igihugu cacu natwe dushobora kugira ico tw- duterereye Ah, ni umuntu afise experience abantu be- benshi baba bazi ibikorwa vyiwe byiza cyane yakoreye kino gihugu nico gituma nibaze jewe yuko ari umuntu azodufasha kugira duteze imbere kino gihugu cyane cyane iyo karere k'ibiyaga binini kubera ah, ah, ibihugu byinshi amaze kujamwo azi ubuzima bw'abantu abantu abakuru n'abato Ah, umuntu uwo ari we wese ashobora kwibona mu bikorwa vyiwe none donald trump atsinze mubona bizogenda bite mwo kwiyumva mute Donald Trump atsinze no kuri jewe simbona kazoza k'iki gihugu mbona yuko hari abantu benshi bamushigikiye kandi ata kintu kiboneka amaze gukorera kino gihugu kandi ata n'ikintu n'ukuri amaze kutwereka yuko ashobora gukorera kino gihugu uwo ni Alice- aline niyo nkuru yaganiraga na mugenzi wanjye oriane itangishaka ni umurundikazi uri muri leta ya maryland tunyarukire noneho muri leta ya new york mugenzi wacu aloyizi bigirimana ubu niho ari aloyizi uranyumva ndakumva neza Eugenie wiri urakomeye ndakomeye nuko aho ngaho wi- wa- i new york byifashe gute
i new york niho ngishika mu kanya Mm, naciye nihutira ku kibanza ahitwa new york hilton venue mhm.
aho hantu niho abanywanyi ba trump bahava bahurira ku mugoroba Mhm.
kugira bahimbaze kimwe canke berekane umubaro bafite kuko byose ni kimwe muri ibyo bibiri Mm, icyo twavuga rero ngaha hantu turi ni ahantu hari abantu benshi cyane bacungereye ari benshi abapolisi ni benshi cyane kandi icyo twabamenyesha ni uko abapolisi bavuga yuko muri iki gisagara cya new york bamaze ku- hari abapolisi bashika ibihumbi bitatu bakwiragijwe muri iki gisagara cyose cya new york mhm.
kandi bakavuga yuko igisagara cya new york kirimo ibibanza by'amatora bishika igihumbi n'amajana abiri byose wibaze ni byinshi cyane ni byinshi cyane nibaza ko ari kubera ari igisagara kibamo abantu benshi murazi yuko ari igisagara kigira gatanu muri leta z'ubumwe za amerika mu bisagara bibamo abantu benshi Mm.
ikintu rero novuga gikomeye cyane ni umutekano ucungerewe cyane muri iki gisagara cya new york Eh, ubwo ni ukuvuga ko ikiri buve mu matora cyose yaba ibyishimo cyangwa se umubabaro ku ruhande rwa Trump kuko ariho uherereye aho ngaho ndumva ibyo aribyo byose biraza umutekano uraba urinzwe nta nta mpungenge umuntu yagombye kugira
umutekano urarinzwe cyane kandi bavuga yuko mu mateka ya leta z'ubumwe za amerika ariryo rya mbere mu myaka mirongo irindwi iheze mu mateka ya amerika abakandida babiri baza guhimbariza ijoro ry'amatora muri iki gisagara cya new york Mm.
urumva rero yuko umutekano ucunzwe cyane abapolisi bari magabo umuntu wese arengana baguma bamuraba yuko atamuntu ashobora gute- guhungabanya umutekano ibyo biva ku makuru ah, ya- yamaze ijoro ryose ngo ah, ah, akwiragizwa mu binyamakuru ngaha muri- muri new york avuga yuko ngo hashobora kuba ibitero by'iterabwoba muri iki gisagara cya new york kubera ariho hahurira abo bakandida babiri Mm. Ubu- hanyuma rero nicyo gituma rero bakiba umutekano ucunzwe cyane kurusha sinzi sinzi sinarabye ahandi mugabo muri iki kibanza ni hafi y'aho hirari nawe nyene ahava aza guhimbariza ijoro ryiwe Eh, ubu tubwiye ko ari bwo ukihagera ubwo ukomeze uzenguruke uraza kuduha andi makuru arambuye mu biganiro byacu bindi bitaha urakoze ndagushimiye aroyize Yego.
inshuti zaradijwi rya amerika twibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mukomeze kandi no kudukurikira kuri facebook turabereka amashusho amafoto n'ibindi byose bijyana n'amatora hano muri leta zunze ubumwe za amerika hari benshi rero bakurikiye aya matora eh, mu mpande zose z'isi si inaha muri amerika gusa ku mugabane wa afurika mu burayi n'ahandi hose bakurikiye aya matora yo muri amerika nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakire bamwe mu bakurikiye aya matora nabo bagire icyo batubwira uko bayabona dubanzirize kuri ambasaderi anastase gasana muranyumva
ndakumva urakoze muraho neza ambasaderi muraho cyane Ye, nagira ngo rero mutubwire mwa- mwatoye ndibwira ko mwatoye niba- cyangwa se muraza gutora nyuma ariko mutubwire uko mubona aya matora ya hano muri amerika yego nibyo navuye gutora abantu baje gutora nabonye ari benshi cyane babyitabiriye ari benshi ukabona yuko bijyanye na demokarasi ya hano muri iki gihugu cyo muri amerika eh, aho ijwi eh, ry'umuturage eh, rifite uburemere uzi yuko hari imvugo abantu bakunda kuvuga y- yuko hari re- muri demokarasi haba hari leta eh, y'abaturage eh, ikorera ishyizweho n'abaturage kandi ikorera abaturage Eh, imvugo ni iya hano muri amerika yavuzwe na Abra- abraham lincoln eh, igihe yari perezida mu gihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu na rimwe igihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu na gatanu aha hano rero barabyubahiriza rwose cyane umuturage wa hano ni ijwi ni irye. Nta- ntushobora kuvuga ngo mu matora yo muri amerika ngo uzamenya ni ninde uzaba perezida w'iki gihugu abaturage nibo bafata icyo cyemezo ntawe n'ubu ngubu tuganira ushobora kumenya niba ari Trump uri butsinde cyangwa se hirariya abaturage ba amerika uko ari miliyoni magana abiri bari biyandikishije mu gutora nibamara gutora nibwo bimenyekana Mm, urumva nagi- ko ari amatora aba agiye koko muri demokarasi inyuze eh, nta nta gutekinika nka biriya by'iwacu muri afurika nari no mu ngi- Rwanda.
nari ngiye kukubaza nyine uravuze uti ntawamenya nari ngiye kukubaza n- u- niba aho ngaho muri leta ya carolina ya ruguru hari uh, ukuntu umuntu yamenya niba hirari afite amahirwe cyangwa se niba trump ari ufite amahirwe yo gutsinda
ubu ngubu ni kare cyane ntushobora kubimenya Eh, urabona buno bigiye kuba saa saba z'amanywa abantu baracyatora ari benshi ntushobora kubimenya nibyo nyine nakubwiraga yuko abaturage ba hano bo muri amerika nibo baba bafite ijambo I- iyo batoye uwo batoye aba- baba bamutoye nyine ntushobora rero kuvuga ngo araba kanaka Yeah.
kereka ubasha gusoma mu mitima yabo nta ubu rero ntabwo wamenya uri butorwe eh, uwo ari we haba Reka- muri leta iyo ari yo yose ntabwo bishobora kumenyekana muri iki gihe reka dutegereze hanyuma ubwo turebe ambasaderi gasana ndabas- ndabashimiye ubwo tuzongera tubahamagare noneho amajwi yamaze gutangaza mutubwire uko mwabibonye murakoze cyane reka twakire ku muro- twakire ku murongo wa telefone na brian brian thompson muri georgia uranyumva ndabumva neza eugenie muraho murakomeye ni twari turi aho ye amatora mwe mwayabonye gute
Ah, amatora mu by'ukuri na- ndabona agenda neza ku buryo bihugu bigenda neza kurusha uko byagendaga mu minsi yashize kuko mu minsi yashize twabaga dufite imbeho nyinshi cyane ah, imirongo miremire ariko uko nabibonye na- mu buri munsi nabonye bisa naho byoroshye cyane agomba kuba abantu benshi baratoye mbere ntange natoye mbere ariko nashoboye no kugera ku biro by'amatora hamwe hano hafi y'aho ntuye nkabona abantu bakeya bagenda bafite umutuzo nta murongo ibihe ni byiza abantu bakamara amasaha ubundi bamaraga amasaha ariko ubu ngubu nabonye byihuse byihuta cyane bimara iminota mikeya ku buryo hari ibintu ubona bifite isuku binyuze mu mucyo nuko nuko murakoze cyane bwana brian thompson ubwo dukurikiriranyemo ubwo muzatubwira amajwi amaze kubarurwa namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tujye noneho no muri leta ya virginia hireri ntiganzwa muranyumva ndabumva
murakomeye aho muri virginia turakomeye neza cyane nuko mwatoye rero amatora mwebwe mwayabonye gute aho mwatoreye uyu munsi cyangwa se namwe mwatoye mbere nk'uko brian yarabitubwiye
jewe natoye uno munsi nashyitse ku biro by'amatora hari nka saa kumi na zibiri z'inzu zo mu gatondo mwazindutse nta bantu bahari mugasanga umurongo muremure cyane nagiye gushikirwa nka saa mbiri eh byafashe umwanya byantwaye isaha n'inusu irenga kugira ngo nshobore gushika ku gasanduku ko gutoreramo hari abantu benshi cyane bidasanzwe
ubwo muturebere rero uko ibyo bikorwa byo gutora bigenda aho ngaho namwe muri virginia ubwo tuzongera tubahamagare ejo mutubwire nyuma y'amatora nyine mutubwire uko byifashe aho ngaho iwanyu murakoze cyane hirere radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeje kubagezaho uburyo amatora yagenze inaha muri leta zunze ubumwe za amerika si muri amerika gusa rero bayakurikiye no mu bindi bice by'isi twabivuze no muri afurika no mu burayi ahantu hose barimo barakurikira tunyarukire noneho mu burundi nabo bakurikiye aya matora bamwe rero mu baganiriye n'ijwi rya amerika ku bakandida batandukanye barimo kwitoreza nyine kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bahuriye kuri ambasade abantu bamwe bahuriye kuri ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu burundi hanyuma bakurikirana amatora baganiriye na mugenzi wacu eroge birika neza turi kumwe kuri telefone eroge eroge ntabwo abonetse none ahangaha ariko hari inkuru yaduteguriye mu kanya tuyibagezeho
Aux États-Unis, les élections présidentielles ont lieu en novembre tous les quatre ans et celui qui sera élu ce soir succédera Barack Obama.
turi mu bigo by'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika i bujumbura ubuserukiye icyo gihugu by'imfatakibanza mu burundi ariko arasigura uko amatora akorwa muri amerika james mcnaught yibukije ko politiki ya amerika yubahiriza abantu mu budasa bwabo je voudrais également saisir cette occasion pour souligner l'importance de la diversité dans la politique américaine.
ahagira ati nashaka kuboneraho akaryo kubwira nshimangire ukuntu politiki ya amerika iha agaciro abantu mu budasa bwabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nk'uko bizwi barack obama yabaye umwirabure wa mbere atowe mu kibanza cya mbere cy'iteka muri amerika uyu mwaka naho ku nshuro ya mbere umukenyezi yatowe ngo aserukire umugambwe ukomeye kandi ashobora kuba umukuru w'igihugu mu matora y'ibanze twabonye abitoza bava mu bwoko bw'abayahudi abo muri amerika y'epfo aziya y'epfo n'abirabura mu myaka mirongo itanu iheze ibi ntibyobayeho abari baje gukurikirana amatora biciye ku mboneshakure bari bagizwe ahanini n'urwaruka abenshi muri bo biga muri za kaminuza bamwe muri bo na cyane cyane abigeme babwijwe ijya amerika ko bashyigikiye umukandida w'umudemokarate Hillary Clinton ni umuntu muri kahise ka amerika yagiye akora ibintu byiza amabanga yagiye azezwa yagiye ayakora neza byerekana yuko no muri kazoza abaye perezida wa amerika dushobora ko akora ibyiza agatwara neza ndamushyigikiye ko ari umukenyezi kubera ko abandi bakenyezi nkawe duca tuboneraho yuko umukenyezi ashoboye kandi ashoboye gukora ibintu byiza gusumba abagabo Hillary Clinton ndamushyigikiye kubera ko ari umuntu w'umugore narakunze ko nyine ko nawe ari umuntu w'umugore ariko akemera guhangana n'ibihe ibihangange by'abagabo gutwara igihugu nka amerika nicyo cyatumye ndamukunda ariko kandi si icyo gusa namukundiye namukunze kandi ndamukompaye n'uwo batwarana mu byo yavuze cyangwa ibyo yashikirije umengo ho hava habamwo gutwaza umukazo nicyo cyatumye rero nshigikira irari kitonde umukenyezi tu- tumenye ko hatwara abantu babashinga ntahe igihugu mu gihe yotogwa byoba byiza kubera umukenyezi atwara igihugu n'ibintu biryoshye cyane kubera njye sanzwe ndi umukenyezi yoshobora gutwara igihugu akacitaho byose nibaza ko yobishobora ariko hari n'abashyigikiye donald trump yatoranijwe n'abarepublikani ngo abaserukire hano baratanga imvu Eh, ni kuvuga ubwa mbere bwobwo nuko ari umugabo kubona yuko isi ishobora gutwarwa n'umugore je sindabishigikiye hama ikindi cya kabiri ni imigambi uravye imigambi afise kuri rya intambara iriko iraba muri siriya biboneka neza ko ari intambara ishobora guhitana isi yose irari clinton we warerekana neza ko atsinze ubwa mbere na mbere ko azoca arungika abasoda ku butaka ivyo navyo ni ibintu vyoba bigiye kuzana izindi njyane muri amerika no mu bindi bihugu zikabikwegera Trump bavuga yuko bokoresha izindi strategy atari ugushika ku butaka mugabo bakarondera izindi nzira bari bucemwo kuko ujya mugore niyo atwara azoba ariko aratwara mugabo azoba ariko atwara umugabo we turazi muri kahise turamuzi muri kahise muri byinshi eh, mu ntambara zagiye ziraba muri afurika nicyo gituma je ntashoboye kumushigikira shigikiye Trump Donald wumvirije icyo ashikiriza urumva yuko ari umugabo agomba guhumuriza Amerika akayifatiraho Obama yari ashikiye umukuru w'igihugu ari butorwa azoba agize uwa mirongo ine na gatanu atwaye igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika azobisikanya na barack obama ku itariki ya mirongo ibiri ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi obama yabaye umwirabure wa mbere atwaye amerika yabamaze ku butegetsi imyaka umunani mu biringo bibiri ibwirizwa nshingiro rya amerika rikaba ryemerera umukuru w'igihugu kumara ibiringo bibiri vyonyene vy'imyaka inine bishitse Hillary Clinton agatorwa rizoba ribaye irya mbere mu myaka irenga amajana abiri hatowe umukenyezi mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri Amerika mu Burundi kuri uyu wa kabiri mu masengesho yahuje abategetsi batandukanye harimo President Nkurunziza breakfast prayer mu congereza abari muri iyo bafashe akanya ko gusengera Amerika basaba Imana kubaha amatora meza Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika eroje ndagushimiye kuri iyi nkuru tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda abanyarwanda batandukanye baganiriye n'ijwi rya amerika babwirana babwira ah, mugenzi wacu asumuta kaboyi uko babona aya matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika aya matora ashobora kubamwo intungurano kuko umuntu waharwaga amahirwe ni Hillary Clinton ariko mu minsi ya nyuma hagiye hagaragara ibintu byinshi bimuvugwaho n'abivuguruza abamushinja bakivuguruza mu- kuri ziriya za imeri ze ariko ba- bikaba byagiye bijyanye n'amajwi y'abantu bamwe batangiye kumuvaho bati ashobora kuba ibyo avuga atari byo ashyira mu bikorwa bamwe ni- bari desu Trump we ati, ameze nk'u- nk'umusazi ntabwo twakwifuza yuko ari utegeka amerika ariko nanone bati haba nawe ibyo asaramo abihagararaho noneho Hila- Hillary we baka- baravuga bati ashobora kudutungura ari ukugira ngo em, ase nk'uturyoshya nk'uryoshya abantu cyane cyane abanyafurika eh, na- aba- abirabura abantu bafite inkomoko muri afurika kugira ngo bamutore ariko bakibaza nabo no ku ngoma y'umugabo we icyo bigeze bamarira bakakibura ndetse no ku bwa barack obama abo bose n'abademokarate nta kitezwe kinini cyane mu mpinduka A- amatora y'amerika icyo nyabona ikintu cya mbere cyabanje kuntangaza ni ukuntu igihugu twavuga ko gifite demokarasi nibaza niba urugero rwa demokarasi eh, cyatanze ari rwo twagombye kureberaho cyangwa se eh, uko byagaragaye niba eh, bitanga urumuri rwa demokarasi ubundi itangazamakuru ni ikintu ni kimwe mu ntwaro zikomeza demokarasi ariko uburyo ryitwaye mu muri aya matora iyo ndebye cyane cyane nkafata ingero ebyiri za hafi cnn fox news usanga ari ibitangazamakuru umuntu ajyamo azi ngo agiye kureba ko gishyigikiye umukandida uyu cyangwa uriya ubundi iryo tangazamakuru ryagombye kuba ari umuyoboro ushobora gutanga umurongo ku baturage ukabaha ibyo ukabaha umurongo wo gutora ariko rishingiye ku bifatika biyobora abaturage iyo ibyo bitekerezo rero by'abanyarwanda nibyo dusorejeho iyi gahunda idasanzwe twabateguriye ku matora y'inaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho abanyamerika barimo kwitorera perezida wa mirongo ine na gatanu uzabayobora mu myaka ine iri imbere mwakoze kudutega amatwi enjeniyeri rashade smith yakoze kudufasha ku buhanga bw'ibyuma na fatuma karara arimasi eugenia mukankusi mugire ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.